bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ku isi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adresi ya instagram yacu youtube na facebook ni voa radio yacu ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na jewe diane nini nahazwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ishirahamwe mpuzamakungu onu rivuga ko mu bihugu bitari bike hacibonekeza ikibazo cyo gufasha no gushigikira biboneka abagwaye ingwara yitwa autism abenshi mu bana baba mu bihugu biri mu nzira y'iterambere onu isigura ishimangira ko bigorana ko baronka ibigo bibitaho ibi bikaza rimwe na rimwe vyiyongera ku gukumirwa mu kibano ino ngwara umwana ayigwaye naho hari ivyo usanga atandukaniye ko n'abandi iyo yitaweho neza abaganga baremeza ko ashobora guhera guherekezwa mu buzima bwiwe akabaho yisanzuye naho hari ivyo usanga adakora nk'abandi bana baba bangana muri muri sanga rino munsi turarabira hamwe rero ingene abana bayigwaye mu gihugu c'u Burundi bitabwaho n'intambamyi bahura nazo uko iki kibazo cifashe abo twabatumiriye ni madame Jeanne d'Arc Nduwingoma atwara ikigo centre Talita Kum Autisme mu gihugu c'u Burundi Jeanne d'Arc mwakoze kwitaba kino kiganiro cacu ego mwakoze kudutumira turi kumwe kandi na madamu Aurelie gahimbare ni umubyeyi afise umwana arwaye ingwara ya autisme madamu Aurelie mwakoze cyane kwemera ubutumire bw'ijwi rya amerika kugira ngo mudusangize ubuzima bw'umwana wanyu n'ubuzima bwanyu muri rusange ikaze muri muri isanga murakoze cyane ko mwadutumiye ego reka mpere kuri jeanne d'arc tarita kum autisme ni ikigo kimwe rudende nimba ntibeshe nimba ataca kabiri kihari nzi ico kimwe gusa mu gihugu c'u Burundi niko kiri niko biri ni ikigo kimwe gusa kiraba abo bana barwaye ingwara ya autisme cane
egome ni ikigo cihaye ihangiro yo gufasha abana bafite ico kibazo no gukurikirana imiryango ifite abo bana kubera yuko twasanze n'ababyeyi ntibazi ico iyo ndwara ya autisme kandi usanga batamenya n'ingene bofata mu mugongo abana babo babafashe ego bashobore kumenya kubaho no kubana n'abandi
ijambo talita umuntu ngira ngo nk'abamaze gusoma bibiriya cyangwa abakirisitu batandukanye ni ijambo basanga muri bibiriya kubera iki mwashimye kwita ikigo cyanyu talita
ni kubera yuko ubwa mbere cyagizwe n'abakirisitu kikaba ari n'indwara uva no ku isi yose bavuga yuko ntibarayitora kubera yuko uko umwana umwe ayifite itandukanye n'uyundi ni ukuvuga yuko izi cyane irimetwize cyane ni kuri iyo mpamvu twayishimye kuyishyira mu minorego y'umukama kandi cyaratanguye uko bigenda neza
hanyuma ga jeanne d'arc hari ibitigiri mufise by'abana baba bafise indwara ya autisme mu gihugu cy'u burundi
iyo ni ni objectif twihaye twabanje gutangura turi batoya n'abana dufite tuzi ama n'indi objectif ikurikira ni gusensibiliza mu gihugu cyose niho tudoshobora kugira icigwa cisanzuye tuje kumenya abana ico kibazo ego Mm. gushika ino saha abo muriko murafasha muri tarita kum bangana gute ubu dufite abana cumi na babiri baza bava bari mu prise bihugu en charge n'ikigo baraza bakirirwa ego bagataha ku mugoroba umuntu yumvise ingwara ya autisme muri make ari ubwa mbere yumvise mwisigura gute gajandara
ngerageje kubishyira mu kirimi cyacu cy'ikirundi ni ni indwara ifatiye ku miterere y'ubwonko ishobora kugira ingaruka ku myifato kandi ni umwana dokigumana ubuzima bwiwe bwose kenshi ubu aho ubumenyi bugeze mu mahanga bashobora kuyimenya no ku mezi abiri atandatu ariko ku nyifato itangura kuboneka hagati y'amezi cumi n'umunani cumi cumi n'umunani mirongo ibiri n'ane imyaka ibiri Ah, iyo- usanga umwana yari yatanguye kuvuga hama ugasanga biragabanutse ugasanga bagira imyifato umuntu atamenyereye kuko umwana akunda ikintu kimwe ni umwana yigunze akina wenyene kandi agakinisha akantu kamwe wamuhamagara ukamenya ntakumva ibyo ni bimwe mu- mu- mu bimenyetso Eh, uh, madamu oredi tunabashimire kandi ko mwemeye kuza kudusangiza uh, u- ubuzima bwanyu A- a- aratubwiye maja- eh, madamu jeanne d'arc bimwe mu bimenyetso by'umwana afise ingwara ya autisme umwana wanyu mumutubwire gato nimba bitabangamira wewe uko mwabimenye uko ameze mwagiye kumenya ko afise iyo ngwara ryari Eh, twebwe eh, u- imfura yacu niwe niwe arwaye yavukiye hanze hanyuma umuntu akaza arabona uko umwana akura yuko eh, hariho amasinyo wabona atavuga ko tuvuga papa mama uko umwana akura ukabona ko atari ko arabivuga kandi ukabona ko n'iyo umuhamagaye atakurabye n'iyo muri ko muravugana amaso yiwe atakuraba mu maso hanyuma kubera twari kumwe n'aba- n'abasipesiyarisite baratangwa rero baramugirisha amayizafite ntibashobotse batubwira ati ni ni autisme ariko baratwereka ingene dushobora kumufasha umwana agashobora kwiga buhoro buhoro kuvuga nk'uko eh, madame jeanne d'arc yabivuze ntibyaba bimeze kimwe ku bana bose urumva ku mwana umwe umwe wese ugenda uraba eh, ugerageza ikintu kimwe ukaraba ko gikunze gikunze ugaca ubandanya eh, kidakunze ukagerageza ikindi nk'akarorero mwumvise ko ari abana bashobora gukunda ikintu kimwe bagakinisha nk'icyo gikinisho kimwe kandi umwanya muremure nk'ubu nka twebwe yarashobora gukinisha nk'akaduga wabonye rero yagumye ku modoka umwanya muremure waca ukoresha imodoka kugira umwigishe kuvuga imodoka ipine ukaza uragerageza buhoro buhoro kandi aba ari abana eh, nubwo baba badashobora kuvuga ngo bakubwire icyo biyumvira si ukuvuga yuko badafite uko biyumvira si ukuvuga ko eh, ubwenge buke ubwenge buba buhari ariko biba bibananira ingene babishyira mu majambo ni ukuvuga rero ko tuca tugerageza eh, ku- kumuha ubundi buryo bwo kutubwira icyo yifuza n'icyo akeneye adakoresheje amajambo hanyuma uko umwana agenda arakura ayo majambo agenda arayiga hariho abo bizoshoboka bakazovuga eh, ariko hari n'abo n'abo bidakunda ko bavuga mugabo eh, la siyansi iramaze kwerekana ko umwana umutanguje kare kumufasha akiri muto eh, bimufasha cyane rwose kuca ashobora kuvuga gushoboka avuga si bose bazovuga mugabo bose abavuze babatanguje kare donc nicyo gituma eh, twe tumaze gushika i bujumbura twa- twifuje kumenya ni iki gihari na twebwe tura- turihensenya mu nyuma rero tukaba tumenyana na ba jeanne d'arc nubwo umwana wacu ataja muri iyo centre hariho amaserivisi menshi kandi n'ayandi menshi azoza araza yo gufasha ababyeyi bafite abana bafite ubutizima
hanyuma mwebwe umwana wanyu mwagiye kubimenya ko afise autisme afise imyaka ingahe
umwana wacu twabanje kuronka urumva batanguye kumusiba afite imyaka ibiri atavuga hanyuma bahava baratora icyo bita trouble deficit d'attention donc udashobora kwikontsanka umwanya muremure afite imyaka itandatu niho bahavuye baduha diagnostic ya autisme ariko kuva afite imyaka ibiri yarari yari afite abaspecialiste baza baramukurikirana yari afite abo bita ba orthophoniste n'abagerageza kugufasha kuvuga batwereka twebwe ingene nawe twomufasha nabo bakongera bakaza baramwigisha kuvuga hariho abapsikologe bamufasha natwe bakongera bakadufasha bakaza baramugirisha amaterapi hariho amaterapi menshi bagirisha abana bari bafite autisme kugira bagerageze kubafasha bate kuvuga cyangwa no gukomeza ukoresheje intoke mu rwego ushobora gushikiriza icyo bifuza n'icyo bakeneye
ubu afise imyaka ingahe ubu afite imyaka cumi kandi ariga tutanabikubwiye nta n'ibyo wumenya kubera izo terapi yazigize hakiri kare aravuga ubu aravuga neza nta kibazo no gusoma arasoma icyo abasipesiyarisite badufashije kandi n'uw'icyo mba numva na jewe noterera ababyeyi bafite abana bafite autisme baba bazi ubwenge umaze gutegera bobo ingene biyumvira so nk'umuhungu wacu twabitegereye kare ko wewe ikintu cyose asomye cyangwa ikintu cyose avuyemo icy'isanamu ntacibagira yamaze kukibona kica kiguma mu mutwe no mu kwiga kugira umuntu agenda imbere y'ishuri akigisha abana aho ntashobora gukurikira mugabo umuhaye igitabo cyanditsemo ibyo ushaka ko yiga umweretse amasanamu y'ibyo ushaka ko yiga abyiga n'ingoga cyane gusumbya umwana adafite autisme urumva rero umubyeyi cyangwa umwigisha cyangwa umuntu wese ariko araherekeza umwana afite autisme akazi ka mbere kagoye nako gutegera ingene servo y'uwo mwana yiyumvira ni iki cyomufasha umaze kubitegera uca ukoresha izo force uca ukoresha icyo ubona afitemo ingufu nyinshi kugira ushobore kuca umwigisha n'ibindi
muvuze muti ariga umuntu atayibabariye nta n'ibyo mumenya ni ukuvuga ko agenda ku mashuri cyo kimwe n'abandi bana basangiye yiga mu mashuri hamwe n'abandi bana ubu unye twaciye tumureka agakurikira porogaramu interinasiyonale yigira muhira akaba afite umwigisha amufasha sisiteme sikorere twasanze ihari yose ni umwigisha ajya imbere akigisha ibyo nabyo ntibimufasha wewe kwiga ugaca usanga twuba turi kudutakaza umwanya kandi nawe yonamuremera yonakwiga ngo ashobore gushikana iyo plan potentiel ngo ashobore gushikana kuco ofete yaremewe kuco imana yamukemuremeye gukora kuri ino si agiye muri sisiteme u bigisha ukoresha amatwi kugira wige we wakoresha amaso kugira yige urumva ikintu umubwiye umubwira donc ku munwa aracumva mugabo ntakifata ku mutwe n'inzoga nk'icyo yisomeye umaze gutegera umwana metode d'apprentissage ingene wewe yiga nawe we uca urondera bya bindi washaka kumwigisha ukabihindukiza ingene ubyigisha kugira nawe ashobore kubitegera
hanyuma iyo porogaramu abakurikirana yo hanze yigana n'abandi bana basanzwe bafise autisme nkawe cyangwa n'umwana ashobora no kwiga rimwe na rimwe
n'abandi barayikoresha ni porogaramu ni izi porogaramu ziba ziri disiponibwe memu onulayini n'abandi barazikoresha igitandukanye gusa ni uko ari bunyisomeye icyo gitabo hama ukamufasha nyine afite ibibazo mugabo ni nk'uko twafata n'iyi porogaramu zikorera yo ngaho i burundi umuntu akayihindura akayikoresha akayishyira mu masanamu akayishyira mu bitabo aho umwana aba afite guide akurikiza ku munsi ku munsi ni cyo kimwe ni kubera gusa twebwe sisiteme yo ku ishuri itaragera kuri iyo nivo ikiri ikiri umwigisha aje imbere aka- agasigura kandi we umwana akeneye kuvyisomera byose Yego, yego. murakoze cyane rwose madame aurélie hama madame jeanne d'arc muri tarita rero mwumvise ibyo madame aurélie atubwiye numva umengana ubuhinga buhanitse Um, kandi hariho n'abana benshi batoshobora kuronka mu gihugu c'u Burundi mwebwe abo mufasha ko twumvise ko um- umwe agwaye akagira ama- aka- akagira nk'amasinye aya a- ugasanga vyoroshe ko yiga akoresheje amasanamu hari uwundi vyokoroha ko akoresha indirimbo canke akoresha iki abo bose murashobora kuba kubarabira i- ico bakwiriye murasi ubwo buhinga ego eh ego niko dusanzwe dukora muri fa- mu kigo cyacu mhm umwana wese afite none kuva mu kindi particularite ziwe Mm.
umva tumufasha mu bijyanye n'iyo particularite yiwe mm ayo abana eh, eh, ba- bafata ibyigwa bumva batahura icyigwa mhm bakoze ku kintu bakagikorako Mm.
ababwira n'ikwereka bibabwira yego haba n'abandi eh, arabama imaje mm dukoresheje yego nka- nka nka taburete eh hariho yego n'abandi usanga bakunda utuduga yego dukoresha n'isansi bakunda mm aho n'abandi biryohera gukora ikintu bariko bakorera mu mazi mm gukora mu mazi Eh.
Yego.
hanyuma abo Umva, umwana wese uja muri sansi yiwe Mhm.
ariko bize byose ni tubanza kumenya eh, ikintu akunda nicyo tubanza kurondera mm
ego ikintu kimugwa neza kimera neza tukabona kubandanya Eh, ha- ariko kugira ngo turinde tugera ngaho hose aho murinda muvuga ngo umwana muramenya icyo akunda ababyeyi bari- baru- babigiramwo uruhara runini imbere y'uko bashikira ikigo tarita birafata umwanya muremure kenshi kumwe n'ababyeyi akigitangura ababyeyi ntibazi icayi cose Mm, Eh, ntibazi icayi cose urumva iyo utazi kama- ikiba- ikibazo umuntu afite urumva ntumenya ingene umufasha mm, tumwe twababwira ko dufasha abana tukabaha prise en charge yabo mhm, n'ababyeyi tukabagira amaforomasiyo yabo tukabigisha tukabamenyesha icyo ari cyo autisme ego tukagerageza gukorera hamwe tukaraba nyene sigura imyifato y'umwana umwe umwe uko icyo isigura isigura ico aba ashaka kuvuga mhm, kenshi usanga hari n'abana adashobora kukubwira ikintu akeneye ugasanga agufashe ukuboko mm.
akakuru- akakuzuza akagira ukore kinashaka cyangwa ikinyumva Mhm.
kumva ibyo no kubisigurira ababyeyi kubabwira ingene umuntu yabafasha yego n'ibijyanye n'ingaburo kugira ku neza kenshi usanga ari n'abana badakuriye ibintu byose cyangwa bitoraguza yego Ego murakoze cyane madame Jeanne d'Arc ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka tuje ku murongo ku mirongo itandukanye ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bafise ico babaza ku ngwara ya autisme duhereye kuri Vena Vena ikaze ku ijwi rya Amerika ego ndabumva uherereye he Vena ndi mu rutana muri komine musongati
mu rutana havugwa make mu rutana n'amahoro ego kabura kamaze iminsi gatatu ubu ni sawa kaguye turashima mm, akabazo kawe ego akabazo kanje mm.
ndagomba uwo muganga urabona iyo ndwara ya autisme koko abana benshi ntibakunda kwitabwaho kandi ntibakunda kurangwa Mm.
nagomba nse n'utahura kubera aho benshi bashobora kubona abo bana muganga ntibamenye yuko yoba ari iyo ndwara Mm.
mushobora kutubwira ingene umwana yoba yovuka ame- avuka ameze cyangwa ingene yoba ibimenyetso bikurikura hanini Uh, Vena nta na- Ego.
mu bo twabatumiriyemwo harimo gukora mu kigo citwa Tarita citaho abana bafise iyo ngwara n'umuvyeyi afise umwana ayirwaye urumva nta muganga arimwo ariko bose babifisemwo uburambe hanyuma ku batumire bacu Jeanne d'Arc na Aurélie tubasaba imbabazi ijwi rya Amerika dukorera muhiri wacu ibiganiro tubitegura imbere ko birengana birumvikana ko hariho abanyagihugu babaza ibibazo bimwe bimwe twari twamaze kugarukako ariko rero reka tubahe ijambo mwishore Vena muri make kuri ako kabazo kiwe ko gushaka kumenya ingene umuntu a- a- ibimenyetso nyamukuru tu Aurélie urashobora kudufasha kwishura ako kabazo eko Yego.
eh, ibimenyetso nyamukuru eh, nka twebwe twatanguye kubona imbere ko dutangura ku guca dushaka kumenya ibiba ni uko umwana ahageze ko avuga ajya amajambo a- asanzwe mama papa ubona atavuga umuhamagaye ukabona ntahindukiye ukamenya ngo ntiyakumvise iyo uhinduye eh, ukuntu wari usanzwe u- u- u- ugira uyu munsi nk'ubu nk'ubu mu gatondo umwana musanzwe muja gutambuka eh, hanyuma ibyo mubihejeje mugakora ibindi umunsi ubihinduye iyo otwo mwahora mubikoramo ukabona yashavuye cyane rwose ukabona ko eh, yaryohewe hari abo iyo baryohewe bikubita iyo bashavuye bakikubita ukabona nyine ko atamaho afise iyo habaye changement eh, no kudashobora no kuraba mu maso uri kuramuvugisha ivyo vyose ni amasinye buhoro buhoro utangura kuza u- u- urage- urabona ko hariho ikitagenda neza ugaca utangura rero kwegera abasipesialiste kugira ba- ba- ba- ba- ba- bagufashe eh, bafashe n'umwana Mm.
yego Ha- hari ico mwongera ko ga madamu jean d'arc
Eh, ego Eh.
hariho nko ku ba- ba- abana bagize umubiri umubiri wabo ukura kurya bisanzwe kw'abandi bana bagata ibimenyetso byo ku mubiri usanga bifata nk'amaso afite ikibazo cyangwa amaguru usanga ari umwana umubiri ukura amahumaruma nk'abandi gusa yuko eh, ubwonko bwe bukora ukundi Ego, ubwonko bwe bukora ukundi bukora neza ariko bukora ukundi Eh, bakunda kuvuga yuko iyo umwana umotise arumva ariko ntatahura kenshi usanga umwana umuhamagaye umenga ntumwumva mubwikimba umenga ntakumva mubwikiko umenga ntakumva ariko we arakumva ariko ntaho ugiye ukamubwira usanga nicyo gituma eh, usanga adakurikiza ibyo wamubwiye ukamenga kenshi ugasanga umubyeyi atahu aba- afata ariko umwana ariko aramugabira ariko usanga siko bimeze niko gusa adatahura icyo yashatse kuvuga nicyo gituma kenshi usanga umubyeyi ari- ingene ufashe umwana ni ukumusigura ikintu cyose akinjiye indani kumwe madamu oheriya bisigura kare ukigisha umwana usanga ko ari umu- akoresha ama- amasanamu kugira ubimutahuze neza icyo ushaka kugira yego icyo ushaka ku- ko agukorera
Uh, vena watomokewe ku kabazo kawe rero natombokewe gusa icyo twosaba ni uko eh, twosaba leta yuko yoshaho ivyiko vyo kuri kano bana usanga ari nyuma cane abandi basanga bafite ababitaho umenga ntibazi no kumenya icyo twoshobora gusaba murakoze cane kubw'ibyo nsiguro muduhaye Mm. ariko hariho akantu uvuze nta- ntatahuye neza uvuga ko usaba leta kugira iki I- ishi- ishyiraho ibigo vyo- vyo vyo gukurikirana abo bana Mm.
ubu usanga mbega bitaweho abandi ugasanga mbega barakomeye haba mu miryango canke ni mu bigo ukamenga nta gaciro Mm. Eko, ur- urakoze cyane vena ngaha mu rutana ugira umunsi mwiza rero nabwo murakoze akazi keza vena aragarutse ku kintu avuga ati leta yoraba uko yitaho abana nk'abo ibigo bikagwira Ni- ni ni icahe ikintu kuko urumva aranavuga ati ni indwara abantu benshi batazi kandi n'ibyo koko abantu benshi indwara ya autisme usanga batayitahura ivyo bigo bibura kubera ko iyo ndwara ni nshasha mu gihugu c'u Burundi kubera ko batigeze bayitahura canke kubera iki ga madame Aurélie kubwawe
Eh, je ku bwanje nibaza yuko eh, hariho ku- ku- kubura abasipesialiste bashobora ku- ku- ku- kuyi- kuyidiagnostika uravye mu isi yose ubu unyu isigaye iri yaragwiriye cane hariho ibihugu bakubwira ko ari umwana umwe kwijana ibindi bihugu bakabwira ko ari umwana umwe ku, ku bana mirongo itandatu n'umunani donc ayo mashifu ara- ara- ariho ku isi yose turayabona rero nk'aho i burundi nkaca nibaza ko usanga tutaronse a- abo baspesialiste ba- ba- ba- ba- bashobora kugira iyo diagnostique ugasanga umwana eh, ba- bamushize mu ishure bakibaza ngo ni ukutagira ubwenge ku budashobora gukurikira ariko ugasanga si pa kutagira ubwenge ni kubera wewe eh, ubwonko bwiwe bu- bu- budakora co kimwe nk'ubwo bwabo bose Eh, nibaza rero ko eh, ikintu ca mbere yoba ariyo sensibilisation abantu bakamenya ko ibaho bakamenya ingene imeze hama
umuntu akagira ibyo bigo n'ibyo mugabo akagira no mu mashuri urabye mu bihugu byo hanze mu mashuri basigaye bagerageza kuza barabashiramo mu ishuri hamwe n'abandi bana ugaca umwakompanya mugabo ari kumwe n'abandi kugira nawe ntiyumve umengo ni gitabwa kugira akurane hamwe n'abandi mugabo hakaba hariho abantu bashobora kuza barabafasha kwadapita ufite ayo mashuri bari bakwiye kwiga ibyo biharuro igifaransa icyongereza ibyo byose bari bakwiye kwiga sisiteme sikoreye ikagerageza nayo kwadapita kugira abo bashoboye kuja mu ishuri baje mu ishuri kubera usanga ubwenge babufise vraiment ni kubera gusa ubwonko ubwonko bwabo bukora diferama
hariho n'abakunze kuvuga bati hariho nabo usanga bafite ubwenge bwinshi cyane gusumba abandi ugasanga monde ngo babivuga kuko nyine ngo monde yabo bari mutwe ntitwi abandi bantu bandi usanga batayitahura hanyuma gajan d'arc mwebwe muri ko murakira abo bana akabazo ka vena wo mu rutana wakumvise avuga ati si benshi bayitahura ababyeyi bobo bazana abana ubona ari ibintu baba baratahuye hakiri kare ku buryo babafasha gutahura uko bari imyumvire yabo hakiri kare bikoroha ko mubafasha kubaherekeza cyangwa babashikira baratebye n'ababyeyi kenshi mwe nababwira kare usanga nta bumenyi baba bafite kuri iyo kize ntabwo bazi benshi n'ibyo ari byo babona umwana ayifata gutyo hariho n'abo twumvise usanga haje n'abashyitsi kugira babanyegeze abana mu byumba batanabasohokana kubera yuko maze imiryango yacu imeze umwana ntatumamaze ntadukoda isoni ugasanga baramunyegeza ariko umwana nawe uko umunyegeza niko n'imyifato ziba ziri cyane ahubwo ni kumufasha ababyeyi rero bacu barabona ikibazo aho kiri kandi ntabeshe baragerageza ariko turongereza ubumenyi bwabo turongereza ubushobozi bwabo kugira ego bashitse bashitse gutahura umwana bashitse no kumufasha
abenshi mu bo mufasha nabo mu gisagara hari abaza babagana bava hagati mu gihugu cy'u Burundi
ubu unya ego hari abaza bava mu gihugu hagati ariko ntitubagera gukorera muri uyu mwanya twacu turi bashasha batanguye umwaka uhetse ukwezi kw'icenda tuko dukorera i bujumbura turagira amanama n'ababyeyi rimwe mu kwezi ikaba ari inama yo kuganira umwe akakuguruka akavuga ibyo abayemo ne kandi hakarabaho na na formasiyo kuri sije imwe imwe n'iyindi ego bigafasha kungura ubumenyi bigafasha kuguruka mwataka akayaga kuguruka ku by'abayemo abo mufise bafise hagati y'imyaka ingahe gushika ku myaka ingahe
umwana muto dufite itatu n'igice imyaka itatu n'igice mukuru areka imyaka cumi n'itatu cumi n'itatu mugategekanya ko mushobora kubaherekeza kuva kuri iyo myaka gushika bashikane nk'imyaka ingahe
ibyo nabyo dushobora kumenya bivana na ritme y'umwana yego bivana ritme nyine kivuga nzi ko ari umuvuduko bivana ritme y'umwana yo gukurikira yego hari aho binyaruka aho n'abandi bifata umwanya usanga kugira yego kugira afate ikiribwa cyangwa afate ubanza gukoresha uburyo bwinshi atari bubiri cyangwa butatu ubugwiza kandi ugasanga ikintu kimwe agifashe abagifashe rimwe na rimwe kiba cyafashe mu mutwe
madamu oheri umwana iyo aramutse afashijwe kuva kuri iyo myaka gushika kuko yavuze ati duse gushika ku cumi n'itatu haragera igihe umwana ashobora kubaho ubuzima bwiwe wenyine atamuvyeyi ataki akagenda akipanga inzu ya wenyine byose akabyikorera atarinze gufashwa n'ababyeyi canke ababigisha
cyane rwose umwana wamuherekeje kuva akiri mutoyi nk'uko madamu jeanne d'arc yakorewe bivuga ikintu yamaze kwiga aba yamaze guciga abana bari baba otiste usanga ufite hari n'abavuga ngo ni abasipesiyaniste ni ukuvuga uko kuntu akiri umwana muto akunda gukinisha agakinisho kamwe akakamenya kose ku mutwe niko niyo amaze gukura yinjiye muri mukunda gishobora kuzomubeshaho Mm.
ashobora guca abamo umusipesaliste muri co example notanga eh, ni ni silicon valley huzuye abantu b'abautiste eh, kubera baba bari muri ivyo bintu vy'amaordinateur bakunda bagaca bavyinjiramwo bi- bigaca bibapasiona kikabatunga ico kintu bwabo bakongera bakabaho ubuzima donc bumeze neza mugabo ni ukuba bisaba ko uba wamuherekeje hakiri kare mugabo hakaba akaba uzi n'igihugu ci- carashizeho eh, systeme ifasha abo bana kuzoshobora ku- ku- kuba em, kuba active of faith muri sosiyete urumva nk'ubu nka centre tagitakum ibafasha ari abana bato iriko irabaherekeza iriko irabigisha umugabo urumva aba- imbere ya, ya centre tagitakum nta, nta- nta kigo ciyo kwipa abo bana gusa ugaca usanga mu bana harimo ubugunyu afite imyaka irenga afite mirongo ibiri irenga bicaye mu mazu ataco bashoboye gukora kubera atawiyumviye kukibigisha urumva nibaza ko na centre tagitakum haraciye igihe abo bana bazokura mugabo uburyo bubonetse nabo bamaze kwegera umuntu akarondera ikintu abigisha eh, ku- kubera urumva nubwo turiko tuvuga ko ari indwara ubu benshi baratanguye ku- kuzita eh, difference donc eh, neurodiversite ko ari ko ari u- u- i- i- ukundi kuntu ko kwiyumvira n'ukundi kuntu ko gukora mu bwonko kuko rero ubu ubu turabona ko abana benshi bavuka babifite ni ukuvuga yuko nta nta- nta zindi option zizoba zihari mu myaka iza u- igihugu amakompanyi ya- yangaje abantu twese tuzotegerezwa gutora ingene eh, tu- tu- tu- tu- tu- tugira duhindura i- ibintu bimwe bimwe mu byo twama dukoresha n'isi yose kugira nabo bashobore ku- ku- kuza gukora kubera baba bafite ubwo bwenge bwo gukora nk'uko usanga hariho ibihugu biteye imbere imiryango bayihinduye ingazi bazihakuye kugira abaza muri ya makinga y'ibimuga bashobore kwinjira niko rero natwe bwe tuzotegerezwa kuraba ibintu byose dukoramo mu isi yose ingene tuza turabihindura buke buke kugira nabo biyumvira ukundi bafite ubwonko bukora diferama bukora ukundi nabo nyine bashobore kuronka ikibanza cabo muri muri sosiyete
hariho umwe mu batwandikiye kuri facebook yacu ariko nti- yadutumye kubabaza ikibazo ntashimye ko tumuhamagara abaje ati ubwo iyo ndwara ya autism si yayindi kera twahora twumva yuko abana baba ijambo yakoresheje sinshimye kurikoresha ariko reka ndarisubirize baba bafise akagwara kata baba bafise indwara yo mu mutwe hariho abo babara mwibaza ko baba bafise abana bafise autisme mbwa babyitiranije n'iyo ndwara yo mu mutwe gatonya Aurélie ego reka rero yishure Ego, ego Mm.
ego cyane Mm.
nk'uko nku- urumva na- jewe nashyitse mvuye hanze eh, nkaca mbona umengo ngaha umuntu wese afite ukwibwira kutari eh, ku- ku- kutari nk'ukw'abandi Mm? ubwo nyine baca bafata umengo aragwaye mu mutwe mugabo eh, abasipesialiste baramaze ku- kwerekana yuko muri aba bana bose bafise autisme ni juste mirongo itatu ku ijana bafise retard mental donc bacerewe gatoya si ukuvuga ko bagwaye mu mutwe ni ukuvuga yuko um, um, peut-être nk'umwa- nk'umwana w'imyaka cumi yogira nk'iby'umwana w'imyaka itanu donc ni gucerwa gato mu mutwe mugabo abo onye ni mirongo itatu ku ijana gusa bafite diagnostic urumva ko ari bake mugabo kubera uyu mwana batavuga ugaca usanga mu- mu- mu- mu- mu- muri mu mico y'abarundi kuvuga niko kuntu konyine uminika niko kuntu konyine u- u- u- u- uvuga icyo wiyumvira Ntusho- nta zindi metode zihari umuntu aca agushira muri mu- mu mugwi w'abarwayi mu mutwe kandi mu mutwe aba akwinje ibyo rero bigaca bituma n'umwana aguma yirugaranye kuri we muri we nyine ntanagerageze no gutuma n'urutoke n'icyo ashaka kuko yamaze kubona ko abo bantu bamukikuje abo bantu bari iruhande yiwe baramaze kubona umurwayi mu mutwe nta n'ikibanza bamuha ibyo bica bituma rero umwana aguma yirugaranye muri we nyine ntazoshobore gu- gu- gu- gushikira i- i- iyo potentiel kandi yari ayifise muri we mugabo utagiye kumurondera ngo umwereke ko nawe afite agaciro ngo ugume ugerageza ku- ku- ku- kumuha ubundi buryo bwo kukubwira ikiri ku mutima uwo mwana ntazoshobora ku- gutera imbere
mu mu bana mwakira ga Jean d'Arc muri Talitakum hariho abo mwakiriye mubona yuko vy'ukuri bari barakumiriwe n'imiryango reka tureke no kuja mu miryango ikibano aho biga hariho abo mwakira mubona ko batigezwe bakirwa neza ego mu ego kubera kenshi nk'uko yabivuze madamu heri uko tubona ama- uko amashuri yo ngaho ameze ni abana baricara umwigisha akaja imbere agasigura akigisha amakara y'ibyo bakora abo bana bacu rero wasanga kenshi baca basohoka mu ishuri ntiyarama mu ishuri yaguma asohoka hanze ugasanga rero umwigisha ntamutahura agaca amureka wenyine bisa nk'umwana yaba ari hanze atembera wenyine bisa nk'umwana nyene eh, kuba baramuretse Ntiba- ntiba- ntibagira ikibazo afite yego ntibagira ingene bomufasha yego hama no muhira kenshi usanga kenshi ni bamwe bamwe nk'abo dufite iwacu usanga kenshi ko umwana batamutahura ingene ameze usanga ba- baca bamuha bamukorera byose nk'uko umenga yego ntaco yoshobora kwikorera kandi mush- bashoboye kumwereka byose ashobora ego kagira ni byose uko abyumva byose akabikora neza nubwo usanga umwana ya eh, byose babimukorera ari- kandi ushobora a- byose abikora Umva, hari n'umwanya dufite mu kigo cacu cyo gukora utuntu n'utundi ugasanga abana ego babikora neza babikora neza nk'abandi ego no muhira n'ubu niko biragenda neza Eh.
barasabe kubishira mu ngiro no muhira ego Nda- ndashobora kunganira madamu jeanne yego madame Aurélie kuri icyo kintu kuri icyo kintu cyo gukorera byose abana yego umubyeyi amaze kumenya ko umwana afite autisme aramenya ko ata kintu uyu mwana azogusiga ku gihamana kurya uvuga uti umwana w'imyaka munani abonye ibi atabigira kuko eh, yari amaze gushikira iyo myaka abo bana b'abawotite urabigisha byose umaze rero kumenya ko byose uzobibigisha utegerezwa gutangura kare ni ukuvuga ko nk'uyu jewe uyu muhungu w'imyaka cumi ubu unye asigaye azi guteka ariko ariga guteka ariko ariga kubera nzi yuko atari umuntu azobona bakoze umurete nawe nyine acawukora kubera ngo yakwije imyaka Ni- ikintu cose tugenda tukimwigisha nico ciza co kumenya ko umwana afite iyo difference ukabimenya hakiri kare kugira nawe we umuherekeze hakiri kare ni ukuvuga ko no kuja bukibarabara murajana ukamwereka rimwe kabiri gatatu kane gushika abimenyere nta kintu na kimwe azo- azomenya ati kubera eh, yakwije imyaka nk'uko ubona ati intuition nk'uko ubona uti eh, u- umwana ageze kuri iyi myaka aramaze kumenya kuza kukongororera ikintu hakukivugira hejuru Mm. abo bana utakigishije ko ujya ku bintu byerekeye ibi uza kumbwira mu mu gutwi utakigishije ntaco azomenya azoshika mu bantu avugire hejuru ni utwo tuntu twose duto duto bi- bi- bifasha ewe umwana mugana nawe w'umubyeyi bikagufasha ubimenye kare ugaca uza uramuherekeza mu buzima bwa misi yose atari jise mu ishuri mugana no mu buzima bwa misi yose kumenya ko yambara ipinjama ipinjama yambara gutya ntumwambike ukamwigisha kuberera wewe ntazoshoka abimenye ku gihamana nk'aba bandi bana bose kuko we sevo niwe ukora kundi
mbega mbega none ga Mm.
madamu Aurélie uh, ufatiye nko ku mwana wawe canke n'abandi bana b'indi miryango abana bafise autisme barabimenya bamaze gukura bakavuga ati jewe ndagwaye ino ngwara baravyumva canke babona umenga ni bisanzwe ufatiye ku vyo muyaga ni iki
Mm, nci- nciye mpwenga kuko twari twabitwiyagana madamu zandanke eh Ba- ba- barabimenya warabibabwiye eha urumva umwana umwana nico umubwiye wowe wakigize ibanga akazukimenya akura yumva atameze nk'atazi igituma ariko mwabigize nka- nka- nka- nka- mukabiganira umwana akiri muto umwana akura azi yuko hariho eh, une différence kandi nta kibazo kurya uriya yera uriya arirabura uriya aravyibushe wowe servo yawe ikora gutya jewe servo yanje ikora gutya ni ibintu tuganira minsi yose kandi ata kibazo aba azi yuko wewe ategerezwa gushira ingufu nyinshi mu kwiga ku- kukubwira iyo ashavuye donc ni ukwiga ku- ku- ku- kugera ama emotion kwiga ku
gufata umwanya agahema yumvise ashabuye ntati ikintu hasi ni ibintu aba azi yuko seravo yiwe ikoze gutyo tuzoza turabyiga buhoro buhoro nk'uko nka jewe nanjye ndamubwira nti na jewe ndakeneye guta ibiro nzoza ndagira buhoro buhoro umwana agakura azi yuko twese ntitumeze kimwe umwe wese ameze uko ameze nuko imana yamuremye hanyuma iyo hari ikintu ushobora guhindura kugira ubuzima bwawe bumere neza uragira efo urashyiramo ingufu kugira ubwihindure buhoro buhoro uno munsi birakunda ibyo bikanka ntukegwa cyera ukagerageza mugana n'umunsi uhuye n'uyundi nawe ari dufate nko muri iryo kinga ry'ibimuga cyangwa ugahura n'uyundi atabona utegere ko ari umuntu nkawe turi difera ku isi ntitumeze ico kimwe twese ibyo rero ni ibintu twamye tuganira kandi nakoraje ngira ababyeyi bose muganire n'abana kugira abana bakure bazi yuko twese twaremwe n'imana umwe ameze gutya undi ameze gutya kandi tuzokwiza ku bana twese hambavu hambavu y'iyo y'icyo twakwita akompanyuma kumuherekeza kumufasha amashuri kugira iki jeanne d'arc hari indi miti ihabwa abana bafise utizime cyangwa no kubaherekeza gutyo nyine
oya nta miti ubwo ko yagenewe otizime ihari ariko hariho n'imiti abaneurologe cyangwa psikiyatere bashobora guha nk'umwana ari nka nk'ino kivuga mu kirundi ari nka iperactive cyangwa ari umwana atikonsansa mu gikorwa ariko bakabimuha umwanya muto kugira umwana amenyere yego hari n'abandi akenshi usanga kuryama bibagora gusinzira yego imiti cyangwa bakaraba komplement alimentaire canke ego nk'umunutritioniste amufasha kugira iryo tiro riboneke kare ku mwanya wayo ibintu nk'ibyo muga ahanini nta muti wa autisme uhari niyo prise en charge niyo accompagnement ego
hanyuma umuntu agaca yiyumvira ati rero umuntu umwana afise autisme buriya ntana ntana ntawe uzovuga ngo harageze nko mu myaka itanu byaraheze hari ibyagiye biravuga ko nka oreyi watubwiye ati uramwerekeza akagenda ariga kwigirira utuntu akagira iki ayifise azoguma ayifise ubuzima bwiwe bwose mugabo agendere kuri rimwe yigishwa n'ababyeyi n'abigisha kugira ngo ashobore kubaho nk'uko abandi babayeho
ego ni twavuga ni ni traitement ya ya comportement asanga la sosiyete icira urubanza bivugwa na autisme bon ahanini murasiga ico ico autisme ni trouble yataka yataka la communication intégration sensorielle y'umwana hamwe n'inyifato interaction sociale usanga mu bandi nabyo akasanga umwana yigunze akijana akantu kamwe ego afite utuntu twiwumva mu gutweta ibyo onya urazi igituma abigira fata nk'umwana avuze induru kubera iki kubera iki ego ashobora kuba akubita ku ruhome kubera iki ukaraba kubwira utore inyishu y'icyo kibazo ibyo ntabwo bisubiye kubigira iriya nyifato twavuga la sosiyete ishobora kuba ikiri urubanza ego hama ugatwita niyo communication twigisha umwana kuvuga ukamwigisha kumuyabwira ati nta kintu cy'igihamana kiba ku munsi ikintu cyose ni kukinyigisha ikintu cyose kandi agifashe aba agifashe bwewe nyine aba yagiye kugifata ego iyo communication hamwe na ego madame aurélie umufatiye ku mwana wanyu murabona murabona ico mbega shano uvuga gute sinzi ko novuga ngo ikigenda kirahinduka ego reka mvuge ikigenda kirahinduka nk'uko yari ameze mu mwaka uza uheze ugasanga uno mwaka hariho akantu yongeye ko gatandukanye n'uko yabikora gusumba uko mwari musigurira kenshi canke ni kwa kundi
bigenda birahinduka kandi nawe uko agenda arakura mwagiye murabiganira mutabigitse ikintu cyo kunyegeza nawe uca usanga nawe asigaye abishyiramo ingufu nawe kugira abyige Yego.
nk'ubu unye kera acavuye yari yarikubita umutwe yarikubita hasi ariko ubu unye kuri iyi myaka afite ubu aramaze kumenya ko yavuye afashe igitabo agasoma eh, bande sine biramufasha kugabanura ishavu urumva nk'ubu unye hari uwundi mwana mu bw'ikintu kimushavuza arashobora gucava hasi agasohoka akaja kwitorera igitabo ciwe jewe nk'umubyeyi mba nzi igituma bibaye ariko u- urashobora gusanga abandi bari ngaho badategereye bashobora kubona umengo u- uyu mwana ntashatse kuba ari kumwe n'abandi bana mugabo ni kubera hari uwuhejeje kumubwira ikintu camu- camushavuje kuko yari amaze kwiga ingene bi- bi- bifata ushavuye ataja kurondera ico gitabo kubera azi ko kimufasha Uko rero agenda arakura uko agenda arahura n- n- n- n'ibindi bintu eh, bitandukanye mu buzima niko agenda ariza nk'ubu ugaca usanga hari nk'ibyo tutarahura mu buzima nzi yuko nitwahura ntegerezwa kuzomufatira umwanya kimusigurira kubera ni abana badakunda gupfa guhindura gupfa guhindura porogaramu ni abana bakunda kumenya igikurikira urumva rero nk'uyo eh, hashikiye urumva aracari muto hariho ibyo mu buzima bwa kwekwera atarabona ivyo rero nivyashika jewe nk'umuvyeyi eh, na se we nk'umuvyeyi twese turabizi yuko tuzotegerezwa gufata umwanya tukaki- tukamufasha kugu- kugitravesa ico kintu amaze kuciga nk'uko madamu jeanne yabivuze abacize ntashobora no gukenera ko mukigarukako mugabo ari irya mbere kibaye utegerezwa kumufatira uwo mwanya uvuga ngo ah uwo mwana arakuze gute atarategera ibintu oya ni kubera ari irya mbere kibaye atari bwaronke ukimufasha kuki- ku- kugitegera nk'uko ubwonko bwiwe bukoze Eh, akarero nosanga ni nk'uko nka jewe ndashobora kubona inka nkatangura kumusigurira yuko inka ari iduha amata mugabo wewe kubera yasomye ingene inka ifungura agatangura kunsigurira yuko inka i- ifite esitoma nyinshi ingene ifungura we ugasanga ntiyize iyo iyo iyo ntuze yuko itanga amata muga wewe ya- yakunze gusa kwiga kuri ibyo bya esitoma tugaca rero tubiganira mugabo ni abana bafata umwanya mwinshi nta kumuganiriza wihuta Mm. Ura- uritonda mugabo ukaba uzi ko eh, uritonda ukaba uzi ko icyo kintu yagitegereye kiraheze vrema nti- ntimuzosubira gu- muzosubira gufata uwo mwanya kukimusigurira Mm. Ah, iyo- imyaka imyaka y'umwana wanyu imyaka ya cumi abana usanga bavuga ati ndashaka kuzoba muganga ndashaka kuzoba umwigisha ndashaka kuzogira iki I- ayo ma etape yose y'ubuzima yarayaciyemo ariko arayacamo
ego Eh.
yari yaciyemwo eh, hanyuma urumva jeje nta akarero kubera wewe abandi sinzi Eh.
ariko nkawe eh, nkawe ashaka gu- kugira gu- gu- gukora aya majwi videwo ashaka gukora em, gukora eh, en tout cas ibintu vyerekeye ordinateur Eh, kandi nk'ibyo amaze kubivuga kubera mba nzi ko eh, ingene u- ubwonko bwiwe bukora nca ndamushyira imbere nca ndayirondera nkayimushyira imbere nkaca ndamureka akaza araraba kubera na- ni abana biga baraba Donc, kugeza ko turavuga amasanamu Eh.
nkaca ndondera amasanamu yerekana ibintu nk'ibyo nkaca ndayamushyira iruhande si- si ndamuhatire ntibyige oya ntayashyira ngaho umunsi we nyine abishatse akabijako abyituye arabimara ko iminsi ibiri iminsi itatu ahejeje kubyiga Mm. Um, madamu jeanne d'arc numva ingene madamu aurelie adusigurira ndumva umwana wese ni umwihariko uwo hariya ashobora gukunda jeu videwo uyundi wa hariya ukazosanga hariho nka- hariho nka- nka- nk'abo ngaha anye nzi ngenderanira nabo wewe yikundira kwiririmbira kandi bikamuha amahoro n'ukuri ku buryo n'abavyeyi iyo baje bakagabanya iradiyo biramubabaza we akagenda akivugiriza akumviriza imiziki ya kera nuko nyene barabizi nuko yemereye mwebwe muri ubwo budasa bw'abana mufise bagera kuri cumi na babiri murabahuriza hamwe mu kwiga umwe wese mucamo mureka nimba akunda jeu video mukamushira harya nimba akunda kuririmba harya nimba yikundira gucapa harya canke mubahuriza hamwe bakaronka ivyigwa vyabo kubera ko yisangije umwe wese uko ari numva umenga biranaguye ko baja hamwe bigira gute
mu bisanzwe nuko amashuri yacu ameze Bon, nakanuka ko ari nk'ishuri Eh, si bya bindi tumenyereye umwigisha aba ari imbere abana bari kurara umwigisha umwana wese aba ari mu kantu umuntu twita nk'akazi kiwe aba ari konsantere ku gikorwa ciwe eh, ku- ku bi- bijanye bijanye na- n'ico akeneye Mhm.
umwana wese afite comment, suivi yiwe ak- a- uwumukurikirana afite eh, urutonde rwiwe Mm.
hama eh, afite porogaramu yiwe hama hakaba hari n'ibindi bikorwa usanga bakorera hamwe Mm.
nk'ibikorwa bya ego byo kuririmba byo gutamba Mhm.
bya siporo gucapa ego Mm.
ego hari ibindi bakorera en groupe kugira du- tworoshe dufavorize ya sociabilisation yabo Mhm.
kubera kenshi ako kantu ka horasoneri usanga batagafite Mhm.
ego kandi urabona ko biriko birazana ibyamwa byiza ariko ndagapfuye ibyamwa byiza ego Ego, ego turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro cuno munsi inshuti bakunze mwumva gishimikiye ku ngwara ya autisme mu gihugu c'u Burundi tunasaba imbabazi ku bakunzi b'ijwi rya Amerika uh, bariko bararungika amanimero ya telefone ariko muradutunga murazi tubikora muhira hari igihe bicamo hari igihe bidacamo uh, Jeanne d'Arc mwatubwiye ko mwebwe umwana wanyu mwabimenye ko afise autisme muri hanze hari abakunze kuvuga yuko indwara ya autism igwa, igwiriye cyane mu bihugu biki- biteye imbere gusumba mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere mwarabaye muri ivyo bihugu biteye imbere muremeranya nabo canke muri ivyo vy'inzira y'amajambere navyo irahari n'uko batayizi
jewe ndabona ko ihari ni uko eh, ba- abantu batabimenya Eh, ni uko usanga eh, je naje nakuriye nakuriye ngaho i burundi usanga n'umwana yavuga atevye bavuga ngo azo baravuga Eh, ugasanga umwana atangure arashoboye kuvuga canke ugasanga avuze nabi muko umwana ashoboye kuvuga yaramaze gukwiza imyaka itanu hariho nka vyinshi aba yaratakaje dans le sens ko iyo mubi- iyo babibona kare bakabafasha hakiri kare bari kuba bashoboye hari benshi batashoboye guheza amashuri kubera batabimenye kare ngo bamenye ingene ba- ba- bahindura ukuntu babigisha kubera ubwonko bwabo budakora co kimwe n'ubwo bwa- bw'abandi bantu Yego.
I- ico ivyo bihugu bi- biteye imbere badusumbije gushobora ku- ku- ku- kuronka abo bantu babi- ba- ba- ba- ba- ba- ba- bafasha abavyeyi kubibona hakiri kare mugabo nabo nyene baracirondera barateye imbere n'ivyo barigeze kure ariko hariho utuntu dushasha tuguma tubona usanga natwe bw'iyo tudukoresheje no mu- muri burundi bidufasha akarorero ni nko kuri em, nka terapi yitwa mizikoterapi bafite kuri centre taritakum ku- kandi barakira n'abana atari abana bahiga nk'iyo ni kubera aba bana bose b'abaotiste bose ntawe turahura atameze gutyo usanga bakunda umuziki usanga bakunda indirimbo usanga rero umuntu ashobora gukoresha iyo muziki ku muziki kugira umwigishe ikindi kintu urumva utegerezwa kuja kurondera ico muhuriza ko ukunda umuziki ugaca ukoresha ico kugira umwigishe ikindi kintu ugasanga rero ni izo terapi bagiye bapima muri ivyo bihugu biteye imbere bagaca baza bakurikirana umwana ya- ya- ya- ya- yagize iyo terapi bagasanga byamufashije Eh, ico rero nico usanga twegeze i burundi kubera usanga i burundi tuzi yuko umwana akwije imyaka itatu umushira muri ekole materinere akagenda kwija imyaka itandatu mu wa mbere Ba- ni nk'uko twaba twaramaze gucapa ingene umwana akura ntitu- ntitu- ntitu- ifoko twiga guhindura tukabona tuti ok hariho abadakura gutyo bakura ukundi mugabo ntiduce tubakuramo mu mu bandi bana kuko bobo be- baba biri- baba baku- ubwonko bwabo buba buri ewa, buri très différent Mm, Ego Hari- hari- hariyo n'abakunze eh, ngarutse kuri ivyo vya vyimwe mu miryango ngaho nawe usanga bafise abana nk'abo baranakunze kuvuga yuko usanga ba- bafise perfection irengeje mu bintu vyose bavuga ati mu bana banje bose buriya anye aritunganije ahubwo ntiworaba apanga uduhuzu twibagirika atabonye n'akantu k'agacafu kari ahantu karamujya mu mutwe ku buryo aca akavana ahubwo nyene urumva ni- nabo gushigikira cane ego nuko rero ah, madame jeanne d'arc imbere ko dus- dusezerana akajambo ka nyuma wobwira ijwi rya amerika wobwira abatwumvirije wobwira abavyeyi wobwira muri rusange n'igihugu c'u burundi kuri no ngwara ya autisme na kare
ego akajambo ka nyuma niko bamenyesha yuko otisme indwara yo mu mutwe umwana ubwo ni ubwego bwo gukora ukundi kandi ni abana baryoshye cyane ni abana buzuye n'ingabirano nyinshi cyane bari kujya mu ishuri gusa abana bashobora gukora utuntu twinshi twinshi rwose dutandukanye yego kenshi usanga harimo n'utuntu tw'ibitangaza tubereye ijisho yego hanyuma n'ikindi ni uguhamagarira ababyeyi isibano n'abandi bose kwakira ubudasa yego kwakira ubudasa ni uvuga ati nk'umunwa w'amazi umwe uzahagira w'imvura mpamvu n'ibindi ubereye ijisho wumva kwakira ubwo budasa yego tube imiryango myiza n'abana bacu babe ubwo budasa nibwo bugira ikintu cyiza kikagira amabara meza abereye ijisho
urakoze cyane rwose madame jean d'arc nduwingoma tukibutsa ko mutwara ikigo centre tarita kum autisme mu burundi kiraba iby'indwara ya autisme ejo ntitwabikora ko muzotwemere kugaruka nk'uko mwabikoze uno munsi
ego me nta kibazo ego madame aurélie gahimba ego madame aurélie gahimbare muri umubyeyi mufise umwana afise autisme namwe akajambo kanyu kanyuma nakahe ku bumva ijwi rya amerika ku bavyeyi bafise abo bana ku gihugu c'u burundi muri rusange
njyewe nashaka gutera akamo abavyeyi porogaramu ndabatera intege ahubwo ndababwiye ko niba imana yaguhaye umwana ameze gutyo ni uko ushobora kumufasha ni uko yashyize muri wowe ingabire zo gushobora kumufasha hanyuma ntimugume ukwanyu isoko na jewe no hanze nino narabigize ushika urondera ifu kurondera abandi bafite abana nk'abo kugira muze murahanahana ibyiyumviro hari igihe jemba naciye mu kintu nkapima ikinini nkasanga kumwana kirakunze tuganiriye nkakikubwira nawe ugasanga ko wawe birakunze none ntimugume ukwanyu mubona umengo isi yarahagaze no nimuje hamwe nimuze tuje hamwe twe turafashanya aho kuri iyo centre taritakumu turahahurira nk'abavyeyi rimwe mu kwezi tukaganira tukumva aho abana bacu bageze hanyuma ikindi nacyo nuvuga ni ntiturindire nk'ababyeyi ntiturindire ko igihugu kigira ikintu sanse tarita komu igira ikintu akazi ka mbere ni twebwe akazi ka mbere ni twebwe twige kubamenya abo bana twige kumenya icyo bakunda ntitubasigira abakozi n'abana bacu nitwige kubamenya nitwasanga bakeneye kwiga kuvuga nk'iyo hariho umutofoniste aza kuri iyo tarita komu ariko afise centre privé naho nyene tugiyeyo ntitumurungikane umushoferi twishikireyo twige kungene dushobora gufasha aba bana bacu kuko ni twebwe ba mbere umuvyeyi niwe wa mbere ashobora gufasha umwana wiwe s'abasipesiyalisite hama ku vyerekenajeho aba akiri mu mashuri nimwigize specialisation kubera izi ngorane turazibona izi ntaho iri kwiragira ingaha nko mu bindi bihugu irahari mu burundi hari umutofoniste umwe umwe kandi si umurundi mugabo turafite amayunivesite abari mu mashuri ni mu byige yaba psikoterapeute izi specialisation zose twumva zo hanze jewe ndabizi yuko natwe ngahe burundi dufise abantu baciye ubwenge cyane rwose bashobora kubyiga bakazoza baradufasha rero ko guherekeza aba bana bacu yego hama igihugu nacyo kidufashe aya makaye yo mu ishure umuntu azirashyiramo amasanamu menshi azarahindura sisiteme gatukubwira n'abo bana biga diferama baze bashobore gukurikira iyi porosesi y'uburundi yego murakoze cyane rwose madamu aurélie gahimbare ko mwadusangije bimwe mu byo muzi kuri iyo ndwara ya autisme mukanatubwira ingene mwashoboye gufasha umwana wanyu ejo ijwi rya amerika n'iryongera gusubira kubitura muze muryitabe nk'uko mwabikoze uno munsi
cyane rwose murakoze cyane abandi dushimira ni mwebwe inshuti bakunzi mwarimu duteze amatwi muri ijya nino ku isi kuri mikoro kino kiganiro murisanga mushobora kongera gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na joe diane ninahazwe ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha